Iyi ni Radiyo Ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri youtube na facebook vowa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi rya amerika mbanje kubasuhuza uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaza kwibanda ku gikorwa cy'ubugiraneza cyangwa se gufasha mugenzi wawe kwishima ndi kumwe n'abatumirwa batatu bose bari mu gihugu cy'ubuhinde bakomoka mu burundi no mu rwanda uyu munsi rero baratuganirira ku gikorwa bateganya cyo gufasha abantu bafite imibereho itoroshye mu gihugu cy'ubuhinde bazwi ku izina rya sidi n'abatindiye rero reka twakire abatumirwa bacu banabanze babibwire nguhereho wilson amazina banyita Canirimana Wilson Nixon nkaba mvuka mu Burundi eh, ubu nkaba mba mu gihugu c'ubuhindi aho mejeje kwiga amashuri mu gisata ca communication na journalisme ego nkaba kandi eh, nkuriye iki gikorwa tugiye gukorera eh, ubu bwoko bw'abasidi hano mu buhindi yego urakoze dukomereze noneho kuri alice murakoze cyane amazina yanjye ni ingabire alice um, nkaba nko mu- mu rwanda ariho nturuka ariko tukaba turi kwiga hano mu buhinde nkaba niga ku bijyanye na farumasi nkaba ari jye wungirije eh, iyi fondasiyo yo gufasha nawe marius bwira abatwumva ni cyusamahanzi mariyusi nanjye nkaba nkomoka mu rwanda aho ndi mu buhinde aho naje kwiga ibijyanye n'ubwubatsi mu cyongereza twakwita civil engineering murakoze mbanje kubashimira rero uyu mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika mumaze igihe mu buhinde nagira ngo mudufashe mufashe abakunzi b'ijwi rya amerika gusobanukirwa n'aba bantu bazwi ku izina rya sidi cyangwa se ubwoko bw'abasidi baba muri icyo gihugu ubuzima babayeho n'amateka mubaziho Eh, twumva ko ari abantu baje baturuka muri afurika bikaba bivugwa ko basa n'ababa mu icuraburindi cyangwa se mu mwijima eh, bakorerwa ivangura n'ihezwa ndaguheraho wilson watubwira aba bantu wabamenye gute ubaziho iki cyihariye muri make ego murakoze nk'uko mwabivuze tumaze igihe kinini hano mu buhindi eh, jewe ndahamaze imyaka irenga ine rero abasidi ikintu nashoboye kubamenyera ko ni uko ub- ubwa mbere duhura nabo nabonye umenga ni abanyafurika batavuze urumva ntushobora gutandukanya ko ari umuhindi rero mbona imishatsi nicyo kimwe n'iy'iwacu urukoba barirabura hama niho nagize eh, ico nokwita eh, amatsiko yo kumenya by'ukuri abo bantu abo ari bo niho rero nashoboye kugira research Ah, ndamenya yuko ari ubwoko bw'aba- bw'ababantu baje bava muri afurika y'ubuseruko Eh, bakaba bageze muri ibi bihugu eh, aha navuga yuko baba mu gihugu c'ubuhinde hamwe na pakisitani muri pakisitani hari abashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu mu gihe hano mu buhindi baba baba hafi ibihumbi mirongo irindwi rero narashoboye kugendera aho baba bamwe ndababona kuko urabye nk'ingene babayeho bakora ubuzi bubayabaye mu mirima novuga yuko ari ni nka karase ya nyuma ubona ko babayeho mu buzima butoroshe kandi nk'uko mwarimu bivuze barakorerwa ivangura ry'uruhu kuko nubwo ari abahindi abahindi bene wabo ntibabiyumvamo nk'abahindi basanzwe bafise uruhu rusa n'urugomba kugira inzobe murakoze ye ingabire alice wowe nawe abasidi urabazi ni iki wakongeraho ku byo wilson amaze kutubwira icyo nakongeraho nyuma y'uko dukurikije uburyo ubuzima tuba tubayeho nk'abanyeshuri nyuma y'uko y'ubuso yatuganirije kuko twatangiye dugira igikorwa cy'uko wenda hagati ya bagenzi bacu hari ikintu cyo gufasha tugirana hagati yacu nyuma y'uko buso avuye atuganirije ati abo bantu b'abanyafurika bano baturutse muri south africa mu buryo bw'ubukoroni avuga ati nubwo ariko bari kuri levo yo hasi cyane ku buryo bakeneye uburyo bwose bushoboka bw'igikorwa wabahereza any support yose watanga ko hari icyo yabamarira ku buzima bwabo turavuga ati hari icyo natwe twakora icyo kitaba ari kinini ariko byibuze hari akantu gato twakora hari imiryango igera kuri mirongo itatu n'itandatu ariko mu buhinde bwose imibare iri hagati ya makumyabiri na bitanu n'ibihumbi mirongo irindwi mu buhinde bwose ariko aho tuzajya Iyo ni- ibikorwa dusohoka ku cyumweru imiryango ihabanye uwo ni umubare w'umu- bari mu buhinde bwose ariko pati y'aho tuzajya on Sa- ku cyumweru hari imiryango igera muri mirongo itatu n'itandatu muzabasura mu miryango Eh, tuzatura tuvuga ati mu bushobozi buke dufite dukurikije n'uko twabonye uko babayeho nibwo twavuze ati twashobora gutanga imyenda like, imyenda nicyo kintu twabasha kuvuga ati reka dutangirane kuko turi bakeya turebe igikorwa gito twakora So, twari turi gukusanya dushyira imyenda hamwe iyo abantu batacyambara kuko hari bamwe badafite imyambaro yo kwambara hari inkweto badafite ubona tubagendesha ibirenge imyenda yacitse ariko hari abagabo batari byibuze tuzakora ako kantu gato noneho nyuma yaho kuko aribwo tugitangira tubonye na sapoti twakora byinshi kurushaho Ah.
yego Eh, cyusa manzi marius nawe abasidi urabazi Ah, akaba ari nayo impamvu nk'uko alice yarabivuze muri mu bantu bafashe iya mbere mu gufasha cyangwa se gutanga imfashanyo kuri abo basidi turaza kubiganiraho ku buryo burambuye mu kanya nagira ngo ariko wunganire bagenzi bawe ugire nawe icyo wongeraho icyo watubwira kuri abo bantu byumvikana ko babayeho mu buzima butoroshye ubirebye niba warabikurikiranye babanye gute n'abandi bantu ukuntu bimeze ni- nicyo gituma natwe twagize kuvuga ngo aba bantu reka tubasure ni abantu basa nk'aho batujwe ahantu hihariye cyangwa se bata- bataba ahantu nk'uko abahinde muri rusange batuye ni abantu usanga barabashyize ahantu nk'umwihariko wabo kuko urumva no kujya kubasura bari ahantu begeranye nk'uko wajya wenda mu mudugudu runaka bakaba ariho batujwe bityo byaduteye amatsiko yo kwibaza ko aba bantu ese ko bakuwe mu bandi atari abantu bagira ubwigenge nk'uko tubona ni abantu usanga ahantu hamwe urumva bari mu gace kamwe k'ubuhinde by'umwihariko kuri bo niyo mpamvu natwe twagize amatsiko turibaza ese aba bantu babayeho bate ese bahabwa ububasha- ubufasha bwose uko bikwiye nk'abaturage b'ubuhinde ese impapuro zibatuza hano zinganya agaciro n'iz'abahinde niyo mpamvu turavuga ati aba bantu nibyo tuzajya kubasura icyo twabashije kumenya ni uko ari abantu babaho bafite ubushobozi butari bwinshi turavuga ati aba ntabwo twajya kubasura mu buryo gusa buri hano sesheni oredi ikora mu buryo bwo gufasha abantu intego ni ugufasha abantu batameze neza cyangwa se batari mu buzima ubuzima cyangwa se bwa- bwakwitwa ko ari bwiza rero mu gutekereza gutyo nibwo twavuze ati nubwo tugiye kubasura twe turi fondesheni yifuza kuba yafasha umuntu wese kugarura simayili mu kinyarwanda navuga kugarura icyizere ndetse n'akanyamuneza mu muntu ukuri hafi uwo ari we wese niko gutuma tuvuga ati reka tuzajye tujyane ikintu ariko dufite natwe amatsiko yo kumenya byinshi kuri bo kuko buriya nubwo usoma amakuru y'abantu cyangwa ukayahabwa n'umushefu cyangwa se umuntu ubashinzwe cyangwa ushinzwe imibereho yabo ntabwo wabona amakuru ijana ku ijana buriya utasuye abantu ngo ubone abantu uko batuye n'uko babayeho twibaza ko nituhagera ku byo tuzi ku byo twabereyemo amakuru ku byo baduhayemo amakuru tuzabasha kwibonera n'amaso yacu tubone byinshi byisumbuye kuri byo nibaza ko hari igihe tuzagira amahirwe tukongera kugira ikiganiro tuvuga uko twabisanze yego ukomeje kuri fondasiyo murimo muzakoreramo kugira ngo mujye gusura aba bantu cyangwa se kubafasha wilson ndumva ari we wayishinze watubwira muri makeya uko yitwa intego yayo mugenzi wawe yarabivuze aho gato ariko ushobora kugira icyo watubwira ego murakoze cyane iyi fondasiyo yitwa wilson lee foundation akaba ari fondasiyo novuga natanguje ku cyiyumviro cyanje hama ndegera aba inshuti zanje ndabasangiza ibyiyumviro mfise hanyuma barashobora kunshigikira baremera yuko dushobora gukorana rero aho icyiyumviro cyo gutanguza iyi fondasiyo cyavuye jewe mu buto bwanje nakuze cyane nkunda gufashwa n'abantu banyegereye novuga nko guhera muri primaire hari umwarimu yanyigishije mu mwaka wa gatandatu ya mbere nk'umubyeyi wanje amfasha atanzi duhuriye mu ishuri ambera nk'umubyeyi ambera mama gushika n'uno munsi ni umuntu turi kumwe cyane akunda kumbaza waraye wabyutse gute ni ukuri navuga yuko muri ubwo buto bwanje cyambereye nk'igitangaza kuko yambaye hafi cyane kuko jewe sinakuriye impande ya mama wanje rero byatumye muri jewe ngira ako kantu ko kumva yuko ni nk'aho mfise ideni ku muntu ari haruhande rwanje kuko buri gihe naguma niyumvira ko jewe nafashijwe kuko inofasha abandi rero mu nyuma ngeze muri muri segonderi naho nyine nabonye abantu benshi bagiye barankorera ibintu byinshi bitandukanye univerisite hano mu buhinde nayo nyine nayize ku bufasha bw'abantu batanzi nanjye ntazi rero byatumye muri jewe ngira ako gatima ngira muri jewe ikintu kibyuka kivuga ngo sino kwifuza kubona mugenzi wanjye uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wundi ababaye niho havuye rero icyo cyumviro cyo kuvuga ngo reka tugerageze gusubiza umunezero mu muntu ari ha ruhande yacu nicyo gituma rero iyi fondasiyo ifise iyi ntego yo kuvuga ngo dusubize akanyamuneza mu muntu ari ha ruhande rwacu murakoze
hanyuma ifite abantu bangana iki irimo abantu bangana iki iyo fondasiyo
gushika uno munsi turi tumaze kuba abamambure novuga abantu bagize umuryango bagize fondasiyo mirongo ine bari active ni ukuvuga bakora harimo abarundi abanyarwanda abazambiya abagande abahindi n'abandi bari muri canada bashika nko kuri batatu yego wayishinze kubera umutima w'urukundo n'abandi nabo babwiye barabyakira marius wowe icyo gitekerezo mugenzi wanyu akibagejejeho wacyakiriye ute
kubera yuko ubusanzwe urabona tumaze kugera hano mu buhinde twagera tutaziranye wilson rero yari umuntu dukunda guhura cyane tuganira nyuma y'uko ngewe iyo nkuru yiwe y'uko yakuze y'uko yabayeho byajyaga binganiza nk'umuntu tubana mu buzima busanzwe igihe kimwe rero yarambwira ati ariko nubwo ndangije kwiga nanjye nifuza kuba nafasha umuntu uwo ari we wese ku bushobozi mfite ku bantu mbana nabo urabona turi abantu benshi hano cyangwa se dutuye hano nk'abanyafurika ariko hari ibyo tubona tukabona bikeneye ubufasha hari abo tubona tukabona natwe bakeneye ubufasha nubwo tuba twarafashijwe cyangwa se umuntu yaraciye mu buzima bamufashije nanjye hari uko mba mbona nkabona nafasha abandi hashize igihe rero yaje kumbwira ko igitekerezo anyereka ukuntu sitati yayiteguye urumva icyo gihe yari ari mu mishinga yo kuba yabyita akabitangira anyereka sitati uko yayikoze ambaza niba kuko ndi umuntu ubana nawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi ambaza niba igitekerezo nkumva nanjye kandi ntagishyire gufasha ni ibya buri muntu wese nanjye nkunda gufasha mu mutima wanjye naramufashe rero ibi bintu nibyo ariko kugira ngo ushinge ikintu nk'iki ngiki ubashe kujya mu bantu benshi cyangwa se ubashe guhura n'abantu benshi bijyana n'ibikorwa we yarambwira ati ibikorwa ntabwo wabibura nawe urabibona aho dutuye tuzengurutse buri muntu wese aba akeneye ubufasha yaba abanyeshuri ubwacu hagati yacu hari igihe umuntu agira ikibazo akaba akeneye ubufasha nibwo rero yanyegereye ndamubwira ati aha hantu nzagufasha uko bizashoboka ngewe ndimo nk'umuhuzabikorwa kuko wenda mbashe kwidebuya mufasha mu buryo bwo gusansiriza tubwira abantu tubasobanura ko urumva abantu ntabwo bose bazi uko igitekerezo cyatangiye uko bagiye bakimenya rero urumva n'abo bantu bagera bashyika kuri mirongo ine tumaze kwifatanya abo bose ni kwa kundi wegera abantu ubasobanurira ubabwira uko ibintu bimeze nawe akumva ari muri mudu cyangwa se yumva afite gahunda nk'iyanyu koko niko gushyira hamwe urugendo ni rurerure ariko twizeye ko bizakunda niyo mpamvu n'iki gikorwa cy'abasidi cyaje nka mbere turavuga ati reka dukore iki ngiki kirabangutse dore tumaze igihe tugitekereza ko aba bantu tubabona buri gihe reka duhere kuri aba ngaba urugendo ruzakomeza twagura igikorwa cyangwa se twagura ubufasha twifuza guha twaha kuba twaha rubanda ndetse n'abandi bose babukeneye yego alice nawe iki gitekerezo bakikugejejeho waragishimye uhita ushaka kubyitabira manzi yatubwiye ko we yari umuhuzabikorwa nawe ufite uruhare muri iyi fondasiyo iyi wilson foundation wowe ubibona ute wabyakiriye ute cyangwa se ubona bizagufasha iki nk'umuntu ku giti cyawe mu bijyanye no gufasha abandi
njyewe akikingizaho ni ikintu cyanshimishije cyane mu by'ukuri kuko navuga ngo ni ukwiraraza ni ukuvuga ngo ni ukwitaka ibintu byiza ariko mu by'ukuri nkurikije uko umuntu agiye akura nko muri segonderi ntabwo mvuga ngo wenda ndi umuntu wahuye n'ibibazo wenda ngo bafashe cyane ariko nagiye mbana n'abantu bafite ibibazo cyane bahuye n'ibibazo buri gihe numvaga uko mfite ubushobozi kunasha uko byashoboka nshobora gutanga ubushobozi bushoboka abantu aho nagiye niga segonderi nahuye n'abantu bameze nk'abawuso bahuriye mu bintu bitandukanye akikingezaho mu by'ukuri hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakitinya muri bo iyo ubonye umuntu uguha motivasiyo cyangwa akagufasha gufungura amarembo birafasha icyo wese yakoze hari abantu mu by'ukuri bafite iyo nyota yo gufasha ariko akavuga ngo ndahera hehe nanjye bisa n'umuntu twabanye cyane dukunze dukunda kuzanira cyane mu bintu by'ubuzima busanzwe kugirana inama akikigezaho numvise ari igitekerezo cyiza ndamubwira ngende tayari uko twabikora byose ngende tayari numvise ari igikorwa cyiza kuko iyo ufashije umuntu nawe ubwawe wumva ko byibuze bike ufite ukabisangira n'abandi ni ikintu cyiza cyane ndumva ko ari igikorwa akikingezaho numvisha ari ikintu cyiza nambwira ati let's ahedi nanjye abona abashe kubibwira akavuga ati ok reka igikorwa cyiza reka tugikora ariko yadufashe mu gutinyuka nkuko navuga avuga ati yadufunguriye amarembo abantu bari bafite ibitekerezo bitandukanye kumva wafasha ariko udafite uburyo ukavuga ati ese nabitangira gutya azanye igitekerezo cyo gutangira fondasiyo wumva ni ikintu kinini ariko buri muntu abarya aba yumva ko bisaba izindi ntera ariko mu by'ukuri yadufashe kwereka ko bishobora guhera ku kantu gake ufite ibintu bikagenda bityo njye nacyakiriye neza kandi mbona ari ikintu gifite intego nziza kandi byibuze ukagira ikintu umara mugenzi wawe icyo ufite haba hari icyo waringira ubuzima bw'umuntu
yego wilson iki gitekerezo cyawe wagize bagenzi bawe nabo barimo kugishima kandi bwira ko kuko kizagira akamaro urabona inkunga mumaze gukusanya muri iki gihe ihagije irangana iki hari ibyo mwari mwamaze kuvuga mu bijyanye n'ibyo mwabonye muzafashisha aba bantu bo mu bwoko bw'abasidi ni ibiki mumaze kubona none ahangaha wavuga uti ku cyumweru si kera ni ibiki mumaze kubona mu gushyira hamwe muzatanga ego murakoze sinzi ko nuba nabivuze tumaze amezi agera kuri atatu dutanga iyi fondasiyo urumva ko nta nta mwanya munini twarose wo kuwitegura cyane ariko mu gihe gito twari dufise twarashoboye kwegeranya impuzu z'abakobwa n'abagore n'abagabo nibaza ko dushobora kwambika iyo miryango mirongo itatu n'itandatu y'aho hantu tuzoja harimo kandi n'ibirato hagwiriyemo cyane cyane ibirato by'abakobwa n'abagore twibaza yuko muri muri izo mpuzu n'ibyo birato tuzoja gutanga n'imiburiburi buri muryango umwe awugize umuryango ashobora kuronka n'imiburiburi impunzi zibiri cyangwa zitatu bitewe n'uko tuzasanga iyo miryango mirongo itatu n'itandatu bangana ariko turizera yuko uko byogenda kose buri muryango uzoronka impunzi zo kwambara kuko nk'uko bari babivuze ubwa mbere iyo uri kurabaraba ingene bambaye ingene bameze urabona ko ari abantu ahanini bari bakeneye ibintu byo kwambara hanyuma kandi twari twifuje n'uko ukuja kubaraba tuzoca turaba ibindi bintu bya nkenerwa mu buzima busanzwe bakeneye hanyuma dushobore gusubirayo mu nyuma twabonye ibyo ibyo bakeneye neza neza kuko tuzoronga umwanya wo kuganira nabo hari umuntu aturuka muri bo ariko wewe nuvuga ko avanze umuhinde n'umusidi ni umupuresese w'ahantu bitwa surati yatwemereye kujyana natwe nibaza ko azadufasha cyane mu bintu by'indimi kuko bavuga iki aho tuzoja bavuga ururimi rw'ikijarati
nari ngiye kukubaza ururimi muzavugamo ahubwo kugira ngo mwumvikane none ubaye nk'umenya icyo nari ngiye kukubaza babasha kujya kwiga se ahubwo rw'ikijarati benshi ntibiga ahubwo icyo twashoboye kumenya ni uko abajene baho urwaruka rwabo benshi bahurumbira ibintu bya siporo kuko nibyo byonyine bishobora kubakura muri discrimination usanga biruka abandi bakina ama football rero iyo babaye abantu bashoboye bashoboye kujya imbere cyane niho bashobora kubakira amazina yabo nayo ubundi kwiga biga ku rugero rwo hasi kuko n'uwo muperesesi yambwiye ko nawe nyine afise afise poroje akorana nabo yo guhimiriza urwaruka rwabo kujya mu mashuri kugira ashobore kwiteza imbere
marius nk'umuhuzabikorwa iyo mushyira hamwe iyi mfashanyo mubigenza gute ni ubuhe buryo mukoresha kugira ngo muyibone mwifashisha abantu ku giti cyabo mwifashisha amasosiyete cyangwa se abacuruzi mubigenza gute yego murakoze cyane ukuntu twabigenje mbere na mbere twibanje kuri kuri bo tubana mu buzima bwa buri munsi aho twiga turi umubare munini w'abanyafurika ikintu twakoze rero twaratekereje turavuga ese ni gute twashyikira ibihugu byose kandi tukabishyira mu gihe gitoya buriya uko ibihugu biza kwiga hano bigira komite y'icyo gihugu twifashishije rero abitwa ko ari abashefu mu makomite urabona hajeho itumanaho ryoroshye rya watsapu baba bafite amagurupe rero baba bafite amagurupe ugasanga shefu wazi urugero rw'uburundi afite gurupe y'abarundi afite gurupe y'abanyarwanda gutyo twagerageje rero uburyo ki tuvugana n'abashefu tubabwira igitekerezo rero bakadufasha mu kuba urabona niba twebwe nka fondesheni twandika mesaje dushaka gushyikiriza mesaje tukayiha abashefu abashefu bakayishyira mu magurupe bamwe rero muri ba bamambure b'amagurupe y'ibyo bihugu iyo abonye igitekerezo kimunyuze iyo abonye ashobora kudufasha arahindukira akabaza shefu we mukuru shefu mukuru ubwo nibwo ahita amworiyanta akamubwira ati abangaba wabasanga hano tugana n'uku nguku akaduha amanimero noneho tukazashyikira wa muntu ushaka kuduha imfashanyo mu buryo bwose dutuye ahantu dutatanye mu bundi buryo bukurikira nubwo tukizamuka twabashije gukora webusayiti iyo webusayiti iyo webusayiti dushyiraho bimwe mu bikorwa bigenda kuza cyangwa se ibyo duteganya tukagerageza kuba twasha amalisi yayo mu buryo bugiye butandukanye mu bo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi ku mafesibuku kugira ngo igikorwa gitangire kijye mu mbese ba bantu bose bifuza gufasha ba bantu bose bafite umutima wo gufasha urabona niba uri gusoma amakuru ukabonamo inkuru ijyanye n'umutima wawe wo gufasha wihutira kuba wayifungura cyangwa kuba wareba iravuga iki ni muri ubwo buryo rero n'ubwo bufasha bwagiye buza ariko biracyari ndende n'uku nguku wenda twagize amahirwe yo kugira ikiganiro hano ndibaza iyo duteze amatwi cyangwa tubasha kumva aba afite umutima wo gufasha nibaza ko nyuma wenda mu gusoza turaza kuba detaye ndetse n'iyo webusayiti ndetse n'uko badusira
byaba byiza iyo webusayiti muyitanze cyangwa se site webe kugira ngo cyangwa se niba hari na nomero ya telefoni bashobora kubabonaho uburyo babageraho baba bafite igitekerezo cyo kuba babafasha mwayitanga
webusayiti ntibyari ikirangira tukirimo kuyikora neza ariko ntabwo uretse amasosho midiya dushyiraho iyo dukoresha ariko mu buryo bwa donation mu bijyanye n'amafaranga byari bitarabirengezaho ku buryo amafaranga bazajya bakira gusa niyo progress bakirimo gukora ndakeka mu minsi iri imbere tuzaba twabishimwe neza ego nagira ndabunganire nk'uko alice yari abivuze foundation ni website turayifise ariko twari tugishyiraho ama content ibyo dukora ibyo twemereje gukora ariko irahari iruguruye uwo ari we wese arashobora kuyibona ni wilson foundation akadomo org hama kuri instagram ni wilson foundation kuri twitter wilson foundation hanyuma nk'uko yari akita abivuga ku bintu byerekeranye n'ibintu bya donation kuko buri gihugu cyose kigira amategeko yacu turacyari ko turagerageza mu mategeko kugira ngo dushobore bashobore kutwemerera yuko umuntu akeneye kudonetinga bitworohera ko bashobora kubikora baciye kuri iyo webusayiti yacu nayo ubundi bwo irahari uwo ari wese arashobora kuyiraba akayibona mu minsi mike tuzoba twashize ko aya maporoje n'aya y'abasidi n'ibindi turi ko turifuza gukora ko turashaka kwagura n'ituzokorera mu bindi gusa tuzokorera no mu bihugu byacu tuvamo murakoze iyi fondasiyo ndashaka ko yumvikana neza kugira ngo uwashaka kuyigeraho bimworohere uravuga ngo wilson lee foundation lee ni gute ni l na i hama foundation akadomo org
biba bifatanye ego wilson yep. foundation birafatanye hama akadomo org canke www wilson foundation akadomo org byose urashobora guca uyibona ndumva bisobanutse muvuze ko ari igihe gitoya mumaze mutangiye amezi atatu ntabwo ari menshi ariko kandi mufite ibitekerezo byiza murebye imbere murateganya iki mwifuza intego y'iyi wilson foundation ni iyihe intego yacu nka wilson ni foundation ni uko nk'uko twabivuze kare umuntu wese ari haruhande rwacu ababaye ari mu buzima bugoye tumusubiza akanyamuneza mu buzima bwiwe rero mu byo duteganya turifuza kwagura kwagura imbibe tukava ngaha mu buhindi tugashyika mu burundi ahantu bavuga ko mu burundi turamaze kuronkayo abafatanyabikorwa bariko baratugerageza kuronka impusha zisabwa n'igihugu kugira ngo dushobore gutangura gukoreraho no mu rwanda uko nyine no mu buganda no muri zambia n'ibindi bihugu tuzogenda uko tugenda turonka abafatanyabikorwa tugenda turagura kuko twifuza gushika ku bantu benshi bashoboka rero mu byo mwari mumbajije intego yacu mu maporoje ari imbere turifuza cyane cyane hari ikintu twabonye mu rwaruka ikintu cyitwa depression cyane cyane mu bihugu byacu bya afurika usanga ni indwara abantu barwara ariko batigera baha agaciro ugasanga abantu imico yabo imigenzo yabo komporutema zabo zirahinduka bitewe n'iyo depression ariko kubera ko abantu batabizi abantu batabiha agaciro ugasanga birononye urwaruka muri rusange rero turifuza gushikana amajwi yacu kure kugira ngo yaba amaleta yacu yaba amasosiyete yaba abantu bamenye by'ukuri yuko depresiyo ari ikintu kiri mu rwaruka ari ikintu kiri mu bantu kugira ngo bashobore kukirwanya nko kurya turwanya malariya cyangwa turwanya izindi ndwara hanyuma kandi turifuza no kugera ku bantu bageze mu zabukuru muri biriya bihugu byacu urabye sinzi yuko mu rwanda aricyo kimwe no mu burundi kenshi iyo hari umuntu w'umukecuru ageze mu myaka za mirongo umunani naho urambona abana bamubonye mbe n'abantu bakuze ugasanga aca ahinduka bamita umurozi kuko urumva aba yarahindutse isura aba yarahindutse atamenya gifise ugasanga rero iyo imaje umuntu ageze mu zabukuru afite muri sosiyete ni imaje ituma abantu batamwitaho nabo nyine turi abantu dufise mu mitima yacu dushaka kuzufasha uko uburyo bizogenda biradushobokera twifuza kwagura muri muri izo miriye z'abo bantu z'ibyo bintu bibiri cyane cyane murakoze yego niba mwarabiganiriyeho alice umuntu kugira ngo abe mambure cyangwa se abe umunyamuryango wa wilson lee foundation asabwa iki umuntu yabigeraho ati abishatse ni ukuba ufite umutima wo gufasha nta bindi kriteriya bisaba ngo urasabwa iki kuba ufite umutima wonyine wumva wo gufasha kuko ushobora kuba mwiza ufite ubushobozi ku mufuka cyangwa n'umutima icya mbere ni umutima umuntu wese ufite umutima wo gufasha yumva ari yemera gufatanya natwe yemerewe kujeninga foundation yacu ntabwo twavuga ngo hari hari ibyo tugenderaho runaka birenze ibyo kuko abantu harimo ingero zitandukanye hari gusana imitima kuba hari abantu baba bafite ibintu ariko akeneye kuba wamuba hafi hari abakeneye ubufasha mu kujya mu bijyanye no ku myambarire ku mirire ibyo byose ariko abantu baba bafite uburyo butandukanye bubafasha iyo umuntu abonye ko no kuba umuhaye umwanya wawe hari abantu batagira abo baganira nabo urumva ko ari ikintu cyiza cyane kuba byonyine ufite uwo mutima ibindi byose urumva n'ibindi byose twafatanya mu buzima ni ingenzi kuba ufite umutima wo gufasha wumva uri tayari kuba wabana natwe nta kindi bisaba
noneho nkugarutseho mariusi urebye ibi bikorwa murimo gukora urasanga abandi bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko rwaba ruduteze amatwi kuko nk'uko wisana bivuga abantu bakuze hari ibyo bakeneye ariko kandi n'imbaraga zabo ziba zigenda zigabanuka urubyiruko rero abantu bakiri bato nk'amwe ni mwe mufite izo mbaraga zo kuba mwafasha abantu hirya no hino babakeneye urabona wabaha namaki abandi bakwifuza gukora nk'ibyo murimo mukora
yego ni ukuvuga ngo icyiza gihari ni uko ibi bintu twabyaguye impande n'impande z'isi yose ubu amahirwe dufite gutumanaho biroroshye muri iki gihe abantu bavugana hirya no hino bitewe n'aho bari amahirwe rero dufite ashobora gutuma intego ndetse n'umugambi w'icyo twiyemeje tubasha kuwugeraho mu buryo bunini ni uko nk'uko soroga soroga cyangwa se teme ya fondesheni ivuga ni ukuvuga ngo shyira ibyishimo kuwukurira uruhande uwo ari we wese tugize amahirwe rero nk'uko abamambure cyangwa se uko warumbajije abashaka kudusanga cyangwa se kutugana umuntu wese ubura yadufasha ko yakwinjira mu muryango kubera ko nta ntacyo bisaba ni uko gusa uvuga ati ngewe nifatanyije namwe dushobora gukira hamwe ndi mu rwanda nanjye hano abo mbona banzengurutse bakeneye ubufasha reka dushyire hamwe twebwe turi mu buhinde cyangwa se ba bandi bari muri zambia cyangwa se ubwo bazatanga icyo basaba aho bari nabo gishyire hahandi ari kuvuga ko abona ubu yatanga ubufasha tubashe gushyira hamwe urugero ni ukuvuga namwe muri muri amerika mutubwiye ati natwe turabona abandi bantu tubona dushobora kuba twafasha ubufasha mu buhinde ubufasha buri mu rwanda dushobora kugira icyo dukora ya fondesheni iri gukora muri amerika cyangwa se wa mumamburo wacu uri muri amerika tukamufasha gutanga ibitekerezo kuri abo bandi bari aho ngaho ni ukuvuga rero ibi nta ushaka kujya mu muryango aheze ni umuntu wese wumva koko ashaka gufasha umuri hafi ukeneye ibyishimo n'icyo navuga yego wilson abantu bakeneye ubufasha bashobora kuba benshi kurusha ibyo mufite cyangwa se mwabasha kubona byo kubafashisha muzajya muhitamo gute cyangwa se mufata icyemezo cy'uwo muri bufashe mushingiye ku cye
ego murakoze nibaza yuko guhitamo umuntu ufasha biragora kuko nk'uko bivuze abantu baba bakeneye gufashwa ni benshi natwe ubwacu hari bimwe bimwe tuba dukeneye gufashwamo ariko ni nicyo gituma twifuza cyane cyane twebwe ingene dukora nidukora nk'ayandi mafawundesheni aho usanga bavuga ngo twebwe intego yacu ni iyi abandi ntibatange ibitekerezo mu yandi ma foundation cyangwa mu yandi masosiyete twebwe ikintu twifuza ni uko umuntu uwo ari we wese ku isi ashobora gufasha bitanaciye no muri wilson lee foundation ahubwo twifuza yuko ibyo dukora bibera urugero rwiza abandi ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kugira uwo mutima wo gufasha nk'uko nabivuze umutima wo gufasha nanjye nawe ukwiye kubera ko nafashijwe rero mu kudoda turafasha abantu hari abababaye cyane urabona nk'ubu nka muri aba basidi twabonye ko aribo bakeneye ubufasha bwihuta gusumba abandi hari n'abandi ruhande rwacu bababaye ariko buriya kubabara birarutana hari umuntu ajya rimwe ku munsi hari noneho n'utaronka ibyo bya rimwe ku munsi rero tuzoza turagendera turebye ukungene ububabare bw'ubufasha abantu bafise bugenda burarutana hanyuma uko imana izogendera dushoboza n'abantu bazogenda baradushoboza dushobore kuza turashikira benshi bashoboka ariko ahanini dusansibiriza buri muntu wese ahari ko yogira uwo mutima wo gufasha umuntu ari iruhande rwiwe akamusubizamo umutima w'akanyamuneza wo kumva yishimiye nawe kuba kuri iyi si kuko inyuma ya byose twese isi turagenda tukayisiga rero ufashije uwundi nawe kumva uwo mwanya anezerewe nibaza yuko ni ikintu muri wowe wiyumvira nawe ukarawe ukumva ko ari ikintu cyiza wakoze reka ngaruke kuri mariyusi tubwiye mu byo wavuze imbuga nkoranyambaga zoroshya akazi ariko hari n'imbogamizi mushobora kuba muhura nazo mu byo mu bikorwa murimo gukora nubwo bitamaze igihe kinini ariko watubwiramo nka bimwe mu bibazo mwaba muhura nabyo muri iki gikorwa cyo gushaka gufasha cyangwa se gutuma umuntu wari ubabaye anezerwa yego imbogamizi izamo ya mbere urabona mu buryo bw'ikoranabuhanga bwaje urabona ko aribwo twifashije cyane kugira ngo tubashe guhuza n'abantu bari hirya no hino hari ibintu byadutse rero biriho nk'imbogamizi fesibuku urebye ku mbuga nkoranyambaga haba hariho abantu bamwe na bamwe batanga mesaje cyangwa se bashaka ubufasha mu buryo bwa nyabyo haba harimo n'ababeshyi ni ukuvuga rero kugira ngo umuntu azatandukanye ko mesaje yacu dushyize kuri fesibuku cyangwa se kuri paje ya wilson foundation ariyo koko ari paje ivuga iby'ukuri kuko turacyakora ntabwo turaba abantu bagari icyo kiracyari imbogamizi kugira ngo umuntu niba abonye urugero uba muri gurupe runaka bashyizemo iyo mesaje nibwo ukiyibona ntuzi wilson foundation ibyo ari byo kuko biragoye iyo ni imbogamizi ya mbere gusa nk'uko wilson yabivuzeho nibaza ko nitubasha kubona impapuro zivuye mu mategeko zirigara izima cyangwa se zihesha ububasha iyi foundation mu buryo bwemewe n'amategeko nibaza ko bizatworohera n'izo posti cyangwa se ukugusharinga inkuru dukora ku mbuga nkoranyambaga noneho umuntu azayibona akabasha kubona ko bya bintu ni ukuri iyo ni imbogamizi ya mbere kubera ikoranabuhanga ryavazemo ibyo n'ibitari byo ariko ibaza ko nyuma y'uko tumaze mu mpapuro zemeza ko fondesha ko yemewe gukora byemewe n'amategeko nibaza ko umunsi tuzaba turi gutanga ayo makuru cyangwa se tubishyira ku mapositi kugira ngo rubanda guhuriza ku mugozi umwe bizora kumvikana ikindi indi mbogamizi ya kabiri ikunze kubaho ni mu bantu bumva dutangira ikintu haba abacantege babana badafite wa mutima wo kumva ko birasoboka birasoboka ariko ibyo turabyireka turacyari abanyeshuri turacyiga rero kumva ubwiye mugenzi wawe ngo turashaka gukora iki kintu ariko ababyumva nabo badufata uko bashoboye kose urumva nubwo tuzajya gusura abo basidi hari ahabereye kuvuga ati reka tuzajyane kandi taransiporo cyangwa se amafaranga twifashisha kujya hose bazayikuramo urumva ni igikorwa cyiza babakoze ababyumva rero ni umusanzu ukomeye ariko abatabyumva nabo twibaza ko buhoro buhoro ufasha buriya mugenzi wawe agendera ku cyo wakoze nibaza ko tuzagenda dukora dukora bizaba byiza kandi intego twihaye tukayigeraho murakoze alice hari icyo wakunganiraho mugenzi wawe marius ku byerekeranye n'imbogamizi cyangwa ikindi wakongeraho mu by'ukuri nta bindi byinshi nakongeraho izo mbogamizi uretse kuba muri aka kanya twahura nayo ni imyumvire kuba batabyumva neza nk'uko natwe tubyumva ariko izo nizo mbogamizi twahura nazo nta zindi wowe wilson iyo urebye urabona mu byerekeranye no gushaka amaboko hirya no hino yatuma fondasiyo yanyu ikomera hari igitekerezo ufite cyo kwifashisha nk'abayobozi baho mutuye abategetsi se kugira ngo mubashe guha ingufu igikorwa mwatangiye ego murakoze ahanini twarabitanguye kuko nk'uko marius yari karabivuga iyo ari igikorwa kiko kirakorwa cyane cyane n'abanyamahanga mu gihugu runaka bisaba yuko abategetsi b'aho hantu baba babizi kandi baba babashigikiye kuko nibaza ni gake muri kamere y'umuntu kubona umuntu wo mu rundi rugari waje gufasha mu muryango wawe muri kamere y'abantu n'ibintu bigorana rero twaragerageje kwifashisha inzego zimwe zimwe z'ubuyobozi bwo ngaha mu buhinde hari umupurense umuganwa wa hano muri muri siteti ya gujarati ni umusamuragwa w'umwami wa ragipipura twashoboye kuvugana ni nawe yashoboye guca anyoriyanta kuri uwo mupurense aturuka muri abo basidi abo rero nibo badufasha mu bintu byo kudusabira impusha byo kuvugana n'abayobozi ba hano kugira ngo ibikorwa turiko turakora bibe ari ibintu biciye mu mategeko ego nibaza yuko ari ibyo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
reka ndabona turimo tugenda tugana ku musozo ariko niba hari ikintu mwumva tutavuzeho nagira ngo mbahe akanya mugire nk'inama muri rusange mwatanga buri wese agire icyo yongeraho ku nama inama mwaha abantu badukurikiye muri uyu mwanya bafite umutima wo gufasha kugira ngo abandi barusheho kumererwa neza arise murakoze inama natanga ni uko nk'uko nabivuze hari abantu bafite bafite umutima wo gufasha hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakabura motivation bakabura ubafungura amarembo waba urimo uratwumva ariho wose igikorwa gito cyose wakora hari ubuzima bw'umuntu hari ikintu ushobora guhindura ku buzima bw'umuntu inama natanga ni ukwitinyuka kumva ko igikorwa cyose waba ugiye gukora wumve ko hari cyagira akamaro kuri mugenzi wawe ikindi navuga ni uko nabashimira cyane n'iyi byose n'inkunga duteye kuko hari abantu nyine batubereye ijwi aho tutagira hari aho ibyo badufasha kuba twagira hari n'abo hari abari bafite ibitekerezo nabo bakumva ko byibuze ubwo abangaba ni abanyeshuri hari icyo batekereje reka natwe tugire icyo dukora si ngombwa ko ukora nk'ibyo twakoze cyangwa se ushobora gukora byinshi kurushaho ushobora gukora igikorwa kinini cyane ibi ngibi bikubere inzira cyangwa se nawe hari icyo wakora nabasaba kwitinyuka kumva ko niba ufite umutima wo gufasha ukumva ko byibuze wumve ko nawe hari icyo wongera ku buzima bw'umuntu ndumva ariyo nama nagira abandi urundi rubyiruko cyangwa se abandi rubyiruko bari ingeri zitandukanye
urakoze nawe marius wowe inama watanga
yego murakoze nanjye ikintu nakongera kuri ibi bintu twirengagije wenda kuba iyi fondation iriho tukareba mu buryo busanzwe bwo kubaho buriya hari ikintu ngewe gishyira mu buzima ari nacyo cyahereyeho ko numvise gufata igitekerezo cyamaye nk'umuntu ufasha nanjye mvuga ati reka dushyire hamwe tunasanga nta kintu cyanjemo numvise ko buriya umugabo aramenya undi kuba umugabo aramenya undi rero nicyo cyatumye mvuga ati wilisoni nanjye ndafasha ariko kenshi mfasha ndi njyenyine wowe ndazi iswari yawe kuko yari umuntu wanganiriza uko ibintu bimeze uko yahise yaciyemo numva ni mesaje nini yo kwagura kuko akayiha rubanda cyangwa se tukayishariza rubanda mu buryo bwo kubafasha rero ku muntu wese wumve ikiganiro cyangwa se wari uduteze amatwi umuntu uko ushoboye uko ushoboye byaba n'ibitekerezo byaba na- i- inkunga y'ibi- y'ibintu runaka cyangwa se mu bikorwa buriya gufasha bifasha umuntu nyine kuko biba ari ubufasha ni icyo navuga rero nkangurira n'abantu bose bumvishe kino kiganiro cyangwa se bumva imesije cyangwa se ibyo dutangiraho bakumva barabishyigikiye bazadufasha tugashyira hamwe umurongo aho batubona uko batubigisha twabibahaye tugafasha abantu nyine baturiye iruhande tukabaha umunezero ndetse n'ibyishimo nk'uko murakoze urakoze nawe wilisoni reka nguhe ijambo rya nyuma dusoza nawe utanga inama ego murakoze Eh, inama na nogira ah, ugwaruka bene wacu na- n'abantu muri rusange ni uko mu buzima abantu n'imagiriranire Eh, jewe nshobora kuba uno munsi ushobora kurya gatatu ku munsi hari undi ariye rimwe ku munsi cyangwa atarose n'iryo rimwe rero fashe ibyo ibyo najya gatatu nkakuramo rimwe nibaza ko ntocamo rero abantu aho turi twari dukwiye kugira umutima wo gufashanya kubera ko iyo dufa nibaza yuko iyo ufashije mwene wanyu iyo ufashije umuntu ari ha ruhande rwawe eh, bituma n'isi muri rusange ibyaha bigabanuka ibibazo bigabanuka kuko hari abantu bakora ibyaha uno munsi kubera ko niyo ni- ni- niyo mahitamo ya nyuma baba bafite rero ah, ufashije uba ukoze neza kuri uwo muntu kandi nawe uba wikoreye neza mu buryo butaboneka rero na- nagira inama cyane cyane urwaruka tugireho umutima wo gufasha muri bike dufise kuko iyo ufashije muri bike ufise uragera no kuri byinshi hama ikindi eh, nashaka kugira inama kandi urwaruka cyane cyane eh, abari muri afurika mu burundi mu rwanda n'abashobora kumva ururimi eh, turiko turakoresha yuko eh, gufasha ntibisaba kuba ufise byinshi Eh, gufasha bisaba umutima gufasha bisaba kumva yuko nawe ubwawe u- u- ubayeho ari uko abandi bagufashije U- kuba warize uga- ugaheza amashuri ni abarimu bagufashije na- ni- ni n'aba- n'abashoferi bagufashije gushika ku ishuri abantu turi mu ma- magiranire iyo iyo myumvire umuntu wese amaze kuyishira mu buzima bwiwe isi twosanga ari isi iryoshe kubamo ari isi iryoshe umuntu wese akumva yuko iyi si ari ahantu heza ho kuba ariko kuko twamaze kuba umwe wese satuntu twanje umwe umwe wese akumva yuko eh, akeneye kwiba ko ibyiwe n'ibyiwe nyine ntibikenewe ko abi- ko- ko abisabikanya n'abandi nico gituma mubona yuko ku isi nyine hari ibibazo byinshi bigenda bigorana Eh, narangiza kandi nshimira eh, eh, ijwi rya amerika ku mwanya mwiza mwaduhaye wo wo gushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu gushikiriza ibyo turi ko turakora no kumenya no, no gutuma abantu benshi bamenya Wilson D Foundation hama eh, mwakoze cyane imana ibahezagire namwe imana ibahezagire ndabashimiye cyane wilson Nixon cyanerimana ndagushimiye cyane alice ngabire ndagushimiye cyane marius kiusamanzi kuri uyu mwanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika n'ibitekerezo musangiye n'abakunzi bayo mwakoze cyane yego nawe murakoze murakoze cyane namwe abakunzi b'ijwi ry'amerika aho muri hose ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi
Bonane, bonane, Kinshasa, bonne année. carton qui fait la beauté du rythmique africain. Lokasa ya moko. Bawa. El sangre de Cristoforo. Ouais, c'est bon de fêter. Eh oui, l'année s'achève et la vie diminue. Hein. Mais on fête quand même sans souci. oui, mais puisque tout le monde le sait, c'est pas mon affaire. hein. Ah oui, je préfère dire la vérité. Yeah. Ne vous chagrinez pas. hein. Réjouissez-vous quand même. Yeah. Oka. Tout le monde les met en l'air. On est tous candidats de la mort. Hey, hey. Ouais. Et puisque je n'ai que mon salaire à la fin du mois, je ne regrette rien. Et en plus de ça, je suis bon travailleur. Mhm. Et surtout quand on est planteur, il y a des poires, je vous jure. Je n'ai de compte à rendre à personne. oui, vive le paysan que je suis. Yeah. Bonne année, mais dans l'autosuffisance alimentaire. Yeah.